iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira ku murongo wa fm ku ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira ku rubuga rwa interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko kandi mumaze kubimenyera buri wa gatatu ikiganiro muri isanga twagihariye ubuzima otizme ni indwara ivukanwa kenshi abana bayivukana barangwa n'imyifatire idasanzwe itandukanye n'abandi bana amakuru dukura mu nzego z'ubuzima agaragaza ko indwara ya autisme akenshi irangwa n'ubumuga bugizwe no kugira ibibazo mu mvugo gutinya guhuza amaso n'abandi uburakari budasanzwe n'ibindi ababyeyi b'abo bana bahura n'ibibazo byinshi bisaba kuba ufite ubushobozi bwo kubitaho dore ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibikennye bihenze cyane kwita kuri abo bana kuko kenshi bakenera gukurikiranirwa hafi buri mwanya kwita kuri abo bana bisaba ubumenyi bwihariye ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku kibazo cyo kwita ku bana bafite indwara ya autisme muri studio turi kumwe na pastel julien kabirigi kabanda uyu akaba yaratangije ishuri high hopes ryita ku bana bafite indwara ya autisme pasiteri kabanda ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kuma ikaze murakoze cyane urakoze nawe kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire turi kumwe kandi na bwana clement kirenga uyu ni umubyeyi ufite umwana wavukanye otizme bwana kirenga nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ndabashoje urakoze nawe kuba watuboneye akanya kandi mbwire n'abakurikiye ijwi ry'amerika ko abandi babyeyi bafite abana mu miryango bashobora kuba bafite uburwayi bwa otizme bakurikiye iki kiganiro nabo turabatumiye kugira ngo babe baduha ubuhamya ku bijyanye n'uko bita kuri abo bana uwifuza kugira icyo atugezaho yatwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo vowa radiyo yacu akaba yakwandika hasi nimero ye tukaba twagerageza kumushakisha reka duhere kuri pasiteri julien kabirigi kabanda pasiteri watangije ishuri ryita ku bana bafite uburwayi bwa autisme mbere na mbere ujya gufata iki cyemezo wabwira abakurikiye ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi aho wagikuye n'icyatumye ufata icyo cyemezo cyo gutangiza iri shuri
yego urakoze cyane rwema ndabashimiye kuba mwanyakiriye uyu munsi igitekerezo gituruka ahantu kuri gihe ubwanjye gituruka kuri egisperiyanse nagize nabyaye umwana umwana wanjye wa gatatu arimo arakura mu mikurire ye ngenda mbona ibintu bidasanzwe ngenda mbona ah, urumva iyo umwana ari uwa gatatu ufite uburyo wabonye babiri babanjirije mbonamo ibintu bidasanzwe ntiyashoboraga kuryama Ah, ijoro ryose yash- yarariraga cyane cyane biri abnomo n'utundi tuntu twinshi ababyeyi bagenda basangira bituma rero ngenda nyoboka ubuvuzi butandukanye nari ntaramenya ah, ibyo ari byo ngenda ngera ahantu hatandukanye hirya no hino kugira ngo nshobore kumenya mu bavuzi b'abana ibyo ari byo kuko umwana ngo agasinzira atangiye kwegera hejuru gato ah, akantu kose kajyanye n'urusaku akaba afunze amatwi ukabona ntashaka kujya mu bantu ntashobora kureba umuntu mu maso utuntu nk'utwo twinshi Ah, bituma rero ngenda ndeba ahantu hatandukanye Ah, bamwe bansobanurira bimwe abandi bansobanurira ibindi urumva icyo gihe ah, umubyeyi aba afite umutima uhagaze kugira ngo abanze kwanza amenye icyo umwana yabaye cyangwa uko yakuze n'ibiki arimo arakura gute aho rero niho havuka igitekerezo cyo gutangira ishuri ryita kuri bano bana bavutse mu buryo butandukanye niko navuga na bw'abandi mu buryo bumwe n'ubundi igitekerezo cyiza ari uko mbonye abandi babyeyi bafite aba bana ariko banze kubyemera Mm.
ako sinzi ko mukumvise neza banze kubyemera habanza kubaho kwanga kubyemera ko umwana afite ikibazo sutu hano muri afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere aka- nsanga batangiye kubyita amazina umwana wanjye baramuroze ah, umwana wanjye ni ikigoryi umwana wanjye ni ikidebire kudakunda uwo mwana ah, ni umutwaro ntashobora gusobanura icya kabiri cyampaye ibyo ngibyo icyo gitekerezo ni depression sinzi ko nayita nasanganye ababyeyi bafite aba bana murakoze cyane urakoze cyane pasiteri yakabanda Ah, bwana ah, Clement kirenga nawe uri umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo cya autisme Ah, pasiteri yari avuze ko ababyeyi benshi kenshi usanga banga kwemera ko ah, bafite abo bana ndetse n'ababafite ugasanga barimo barabahisha Ah, ariko nawe uri mu babyeyi ba mbere baza ku isonga mu kuvugira abo bana ah, ndetse no kwemera ko icyo kibazo kiriho wowe ikigutera intege ni iki
Eh, murakoze cyane eh, ndashuhuje na pasiteri julienne eh, yafashije Eh, nibaza ko Yafashije cyane.
ikintera intege icya mbere eh, ni uko eh, naba- na- kugira ngo byakire ni uko nagize umugisha wo gu- kumenya gushakisha amakuru byaba ari kuri interineti no kujya mu bihugu bindi bitandukanye nkabona yuko n'abandi babifite rero amakuru kugira amakuru eh, nicyo cyatumye byakira vuba kandi ikindi cya kabiri nagize n'umugisha wo kumva i- ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'ibitsina byombi bigenda bigakoma n'uko ah, hano ikintu cya eh, cy- cyo kudaheza muri rusange cy'uko wakwakira umuntu uko ateye kose kandi numvaga yuko naje no kumenya yuko um, ah, donc uyu wamubyara aba ari uwawe ariko no kumva yuko nta kundi byagenda nyine ni uwawe ugomba kumwakira uko ateye rero nibaza ko ariho imbaraga zavuye ariko ikindi gikomeye ni uko nahuye n'ababyeyi bandi bo mu rwanda tukaba dufite na n'ihuriro aho duhurira tuka- tugaterana intege rero nicyo kintera intege eh, muri rusange Mm, urakoze cyane Ah, hanyuma pasiteri kabanda ah, nk'uko wabivuze bamwe mu babyeyi ni ikibazo kwemera ko bafite abo bana ariko kenshi abashakashatsi bavuga ko ah, iki- igitera icyo kibazo ni uko abo bana kenshi usanga ah, babereye umuzigo ababyeyi cyane cyane mu bijyanye no kubitaho ah, kubarera ndetse no kurera abandi bana kandi ugomba no gukora indi mirimo mu bihugu byateye imbere usanga bafite ibigo byazobereye mu kwita kuri abo bana ah, ariko mu bihugu nk'u Rwanda ibyo bigo biracyari bike cyane ndetse ikigo cyawe kiri muri ibyo bike ah, bishobora kwita kuri abo bana kugira ngo wite kuri abo bana bisaba ubushobozi bungana iki biragoye cyane
yego ah, ntekereza ko nko muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere kiracyari ikibazo mu kuri mu by'ukuri ntekereza ko bikiri n'urugendo ahubwo rurerure mvugishije ukuri nanjye natangiye kuri iryo shyaka ryo kumva nahuza fasiti ofu ababyeyi kubaganiriza kuko numvaga peyini akababaro bafite n'ibindi bintu byinshi bijyana nabyo kandi nkumva nanone mfite ishyaka ryo kubona ahantu aba bana barerwa bakunzwe bitaweho kandi babona ibyangombwa byose bibagomba kandi tunabasengera nk'umupasiteri urabyumva noneho mbitangirana ishyaka ngeze hagati nibwo namenye ko birahenze cyane birahenze cyane kuko birasaba birasaba ababitaho batandukanye bitameze nko muri aya mashuri yandi abana abo bita bavutse bujuje hano babyita cyangwa barinomo amashuri yandi ntabwo ameze nk'aya ngaya y'aba bana ba otizime rero biri veri egipensive birahenze cyane yego hanyuma ku bijyanye n'ubwo burezi bwabo no kubitaho nk'uko wari ubivuze bisaba ubushobozi bisaba kuba umuntu abizobereyemo mu bihugu nka hano muri leta zunze ubumwe za amerika usanga ibigo nk'icyo cyawe leta ibitera inkunga kugira ngo abo bana bumve ko koko bitaweho ndetse n'ababyeyi bagire ishyaka ryo kohereza abo bana muri ibyo bigo ku giciro cyo hasi hari icyo leta ibafashamo
kugeza ubu icyo leta idufashamo ni ukudufasha kutubwira kuduha ubumenyi mu bintu bimwe na bimwe no kutuyobora ariko ntabwo biragera ku rwego rw'uko badufasha fayinanshari usibye ko biri mu cyizere dufite ko bizagerwaho kuko haje kubonekamo abana bari kandi benshi bari mu miryango itishoboye aba rero urumva biragoye cyane kugira ngo babone aho bajyana ababyeyi babajyana ikindi nashoboye igiye kumenya personelma ni uko bano bana bari mu miryango kwanza itanishoboye ni n'abahungu bari afegite cyane cyane kuko banafatwa nabi aho twashoboye kugera bafatwa nabi bumva n'imyumvire ye irimo iciriritse uyu mwana azana umukoshi umukoshi ni iki buriya azana umwaku atuma imyumvire itarashobora gusobanuka kugira ngo bamenye bagihaye awareness yo kubwira ababyeyi ko ntabwo uyu mwana yazanye umwaku ntabwo uyu mwana yari uzanye umukoshi ari umukoshi sinzi ko murabyumva rero haracyari urugendo haracyari urugendo ariko birimo biraza birimo biraza kandi turizeye ko imana izabidufashamo na hano muri leta zunze ubumwe za amerika usanga tuvuge nk'urugero abantu bita kuri abo bana ugasanga babise ngo ni abana babaswa ni nko kubatesha agaciro ndetse no kubasuzuguza ariko bwana kirenga wowe ku bijyanye no kwita kuri abo bana nk'umubyeyi babigusaba gukora akazi kawe gasanzwe ariko n'uwo mwana aba akenewe aba akeneye kurerwa no gukurikirana isaha ku isaha wowe tubwire ibibazo muhura nabyo ndetse n'abandi babyeyi bagenzi bawe bahura nabyo ni nk'ibi
murakoze wenda ntarajya kuri ibyo bibazo nagira ngo mbanze nunganire pasiteri hari imvugo zimwe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga cyangwa abafite ubumuga muri rusange tutajya dukunda gukoresha ubundi umuntu ufite ubumuga opoziti yawo ntabwo ari ntabwo ari ntabwo ari nomo kuko opoziti ya nomo ni dedi aba yarapfuye ubwo rero habaho umuntu ufite ubumuga undi akaba atabufite uriya ni muzima undi ufite ubuzima cyangwa se nagira ngo ako kantu gusa kumvikane kuko n'amasezerano mpuzamahanga dusabwa gukoresha imvugo itabakomeretsa cyangwa ikomeretsa ababarera ariko birumvikana ntabwo ndimo gucutika pasiteri ahubwo nagira ngo ako kantu gakosore yose rero ku ibibazo duhura nabyo nk'ababyeyi icya mbere nyamupasiteri yakivuzeho ni sitigima cyangwa se ikintu kizanwa no guheza guheza imvugo umwana wanjye ushobora no kuba ari no muri famiye abaje kudusura yamubona afite imiterere itameze nk'abana menyera akavuga ati ariko si umwana ni ikiragi cyangwa ni ikigori cyangwa akamuvugiraho amagambo nk'umubyeyi agakomereka nanjye ndakomereka nk'umubyeyi Eh, ikindi nk'uko mwabivuze ne- nk'amashuri yabo arahenze cyane tuvuge niba eh, aho aho uwanjye ajya yishyura ibihumbi magana arindwi ku- ku gihembwe nta- nta babyeyi bake bayashobora Eh, ariko natwe biratuvuna ikindi abakozi tuvugeho mu rugo ngomba kuba afite nk'abakozi babiri wenda umwe agomba kuba yita kuri uwo mwana ku buryo bw'umwihariko kuko aba akeneye ubufashwa ubufasha burenze ubw'abandi bana badafite ubumuga bakenera ikindi abo bakozi ntabwo baba bafite ubumenyi ntabwo baba bafite ubumenyi kuri otizime se iyo umwana arakaye aba arakajwe n'iki hari n'igihe aba arakaye bitavuze yuko agira uburakari burenze ubw'abandi ariko ko udashobora gu- kuguha amakuru cyangwa nawe utamwumva vuba kuko ntavuga eh, bigatuma arakara nyine kuko udashobora kumwumva biba bikenewe rero umuntu uhita umwumva icyo ashatse kumenya afite kominikasiyo ntuza za kominikasiyo ziri sipesiyale ikindi ni ibyo barya hari n'iby'amasukari batubwira yuko amasukari amugira hayipa cyangwa atuma agira Ingufu ingufu nyinshi.
zidasanzwe Mm, mm.
n'abasanzwe ba- iyo bahaye birimo amasukari bara- bagira ingufu zidasanzwe n'ubwo urumva we kuko ari ibintu bikora no ku bwonko eh, ugomba kureba ko nta n'amasukari ibyo rero ibiryo bitarimo amasukari bitarimo ibyo bita gluten ibyo birahenze cyane rwose bimwe ntibinaboneka ikindi ni uko ah, agira ikintu cya rutine eh, cyo gukora ibintu biri ku murongo afite isaha mu mutwe eh, nubwo twavuga ngo ngo agira ibibazo ariko hari n'ibyo akora byiza bita by'abafite autism agendera ku murongo afite isaha mu mutwe iyo ukerewe kumu- kumujyana ku ishuri ku isaha runaka ari ararakara ni ukuvuga ngo rero ugomba nawe kuba uri ku murongo n'ibikoresho akenera niba mwera mu gikombe cy'umutuku ashobora kuba mu cy'umweru ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose rero ni ibintu ah, bikenera guhora uri ku murongo kumwitaho eh, no kumufasha hari ibyo akikorera nti- ntiyoza hari adashobora kwijyana kuri tuwarete niba yajya ku musarani ashobora kwihanagura umuhoro umureba ba- ba- bakora susu buri kanya kureba yuko eh, afashwa ni ukuvuga ngo rero eh, rwose ni ikintu gikomeye ariko muri rusange nk'ababyeyi kuba tudafite amakuru tutayanganya ugasanga hari abavuga yuko bamuroze ari amadayimu ari ibiki biranashimishije yuko umukozi w'imana wabyumva yuko atari amadayimoni hari ababyumva yuko ari amadayimoni no kumuha ubufasha eh, ntibizashoboka ikindi wenda nasubizaho muri ibyo bibazo ni uko bishobora no kuzana n'amakimbirane hagati y'abashakanye iyo mudashobora kubyumva kimwe umwe ashobora kumva yuko bamuroze cyangwa ari amadayimoni undi afite informasiyo ko ari autism ari ibintu bisanzwe ibyo bikazana amakimbirane ashingiye avuga ashingiye ku gitsina cyangwa gbv ku buryo bishobora kuzana n'amakimbirane mu muryango mukaba mwagirana ibibazo ndetse n'abandi bana eh, ari abamukurikira ari bakuru be bash- bagira bagira ipfunwe bagira ipfunwe ryo kuba uwo mukuru wabo cyangwa umwana wabo ateye gutyo ugasanga nawe bibakoraho bikabikora no ku bwonko bwabo cyangwa ku myitwarire yabo Mm, urakoze cyane bwana kirenga mu kanya turakira abakunzi b'ijwi ry'amerika ariko kuri iyo ngingo usorejeho ijyanye n'amakimbirane ah, mu miryango pasiteri kabanda ibyo nawe wari ubizi Ha- hari ibyo umaze kubona mu miryango ifite aba bana bafite ubumuga bwa autisme
yego cyane ahubwo cyane cyane cyane ko ndi n'umupasiteri bumva hazamo n'uru ruhande rwa kansiringi kandi abenshi ugasanga ah, ku bafite bano bana hazamo kutumvikana ukomeye cyane ahubwo hari n'abo usanga rwose byazanyemo ah, byateye n'intambwe itari ngombwa ahubwo kubera ko batabyumvikanye hari n'abajya badusanga baje ku mashuri baje ah, kubaza ariko ugasanga nyuma y'ibyumweru bingahe umwe araje aratubwira ati nsubiza umwana wanjye ni muzima tukamumusubiza kuko biba byabaye ikibazo icyo gihe umugore akazana umwana umugabo akagaruka atoya ndamuhakunze ndashaka kumujyana mu ishuri rizima cyangwa umugabo akamuzana umugore atoya kuko ugahita ubona ko harimo ikibazo gikomeye cyane wabavugisha ugasanga ni ukutumvikana umwe arabyita badayimoni undi arabyita ngo ni ibintu byo mu miryango ngo iwabo w'umugabo umubyara aba bana b'ibicucu ugasanga bafite amatemye bakoresha ah, atari meza ntekereza ko no byonyine no kubivuga imbere y'abana ugasanga ah, ni ibintu bitari byiza ariko ayo makimbirane arahari kuko tubimenyeshwa n'uko usanga hari ingo abantu bageramo bagasura ukahava habaye aniveriseri cyangwa habaye iki ariko ugasanga uwo mwana we afite icyumba ahantu muri etaje ahora amakimbiranye kuko mama arashaka ko umwana aza muri salo aganira n'abandi baje muri aniveriseri ariko papa ntashaka ko hagira umuntu umenya ko bafite uwo mwana akaguma ahantu iyo abandi bakinira hasi bakamushyiramo ibintu mu cyumba ubwo nabifashije bagashyiramo ibikinisho n'ibiki byose n'umukozi udasohoka kugira ngo abantu batabimenya So, urumva amakimbirane a- arahahora kuko umubyeyi ahora ashaka umwe umwana wanjye agere hanze mujyana kimwe n'abandi undi atoya urajya kwerekana ko nabyaye umwana nk'uyu ugasanga ntibumvikana kuri ibyo yego rero birahari cyane urakoze cyane pasiteri julienne kabirigi kabanda tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi turimo kuganira ku ndwara cyangwa se ubumuga bwa autism cyane cyane twibanda ku babyeyi n'imiryango n'ibibazo bahura nabyo kugira ngo bite kuri aba bana baba bakeneye ubufasha umunsi ku wundi reka twakire umukunzi w'ijwi ry'amerika wa mbere ruhamya ari wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
Ah, ubu ngubu ndahafite kagugu ikibazo cyawe
ngenda gyambaza abo bantu ikintu otizime mbere na mbere otizime rwanda ibafasha ku bana bari bari mu ishuri ese otizime ibafasha iki otizime rwanda ibafasha iki ikindi kintu nagira ngo mbaze ese aba babyeyi badashaka kugira ngo bagaragaze abana babo ko bafite ubumuga abana n'ubumuga ese bababwira iki babakangurira iki ese hajyaho itegeko ribahashoro ryo kuba ryabahana ikindi kintu ngira ngo mbaze nanone ese otizime ishobora kuba yakira ishobora kuba njya mbona abana bashobora kuba bakwiga bigoranye ese hari hari ikigero bageramo wenda bakaba bakira bakaba baba normale ku buryo hari ikintu yakora kizima akava mu- mu- muri etape yari arimo akajya mu yindi murakoze mukomeze ibyo ngibyo iki kibazo nari mfite urakoze cyane ruhamya ali aduhamagaye ari i kigali mu rwanda Ah, bwana clement kirenga ah, yari avuze ku ku muryango autism rwanda ndibaza ko abawuhagarariye batari muri iki kiganiro ariko aribaza icyo imiryango nk'iyi ndibaza ko ndetse n'ishuri rya pasiteri ah, kabanda bakora nawe uri mu ihuriro ry'ababyeyi bafite abana ah, bafite ubumuga bwa autisme ah, aribaza icyo mukora
Eh, murakoze Eh, arakoze eri Um, eh, nanjye ntabwo ndi buvugarire imiryango ntahagarariye Eh, sinamenya uko bakora eh, ariko icyo numva muri rusange yaba imiryango yaba amashuri yaba amasantire icyo badufasha icya mbere ni ubuvugizi Eh, kuko baravuga ari abahindura amategeko tuvuge ah, ah, nko kuba eh, imiryango ntiriwe mvuga yaragize uruhare nuko haba ah, u- ubu eh, ndashaka kubishyira mu kinyarwanda ah, inclusive education ni ukuvuga ngo u- um, uburezi bwa bose bwa- bwakira buri wese ubu- ubu- uburezi budaheza budaheza yes.
bwakira n'abo bana hakaba hari iyo politiki no ku rwego rwa leta ni ibintu byiza kandi n'amashuri eh, yisumbuye n'amayunivesiti akaba abyumva akaba batangiye gusohora abanyarwanda ba- bafite eh, ubwo bumenyi kuba tutakizana abavuye mu mahanga wenda eh, nabyo ni ibintu byiza ikindi ni ubufasha nyine kuko ayo ari aya mashuri ari aya masantire y'iyo miryango eh, bagira uburyo bwo guhugura abantu bakababwira autism icyo ari cyo eh, byongera ubumenyi na- n'amakuru ku babyeyi n'abandi babitaho bigatuma abana ibibazo bituruka kubitaho nabi bi- bigabanuka numva aricyo nabivugaho Mm.
Eh, rero imiryango myinshi yagiye ifasha ari ayo mashuri ari iki hakabona n'abana bakava no mu rugo bakava mu ngo bakagira aho bahurira n'abandi nk'uko pasiteri yabivuze ikintu cya mbere kibica ni ukubapfukirana mu mazu ah, kuko baba bashaka kwidagadura bafite n'uburenganzira bwo gukina nk'abandi rero numva icyo kintu kuba bafite aho bajya bakanahura n'abandi ni ibintu bibashimisha cyane numva icyo kibazo aricyo nabivugaho sinzi niba nasubiza n'ibindi bibiri yarabaje wabisubiza na pasiteri akaza kugira icyo abivugaho nawe hari icyo hari icyo yari yaravuze bati se ati se abantu tuvuge badukomeretsa batobya bahanwa gute nibaza yuko guhana ntabakwihutira guhana ariko kugira ngo abantu babivuga cyane mbere ntabwo baba babigambiriye niko numva rero habaho kubigisha bakabona amakuru bakamenya ko uwo mwana nawe afite uburenganzira bwo kudahutazwa kutavugirwaho amagambo amukomeretsa rero n'ababyeyi natwe ntidukomeretswe bakanayimenya nabo ku buryo bajya banamufasha cyangwa ntibagutangariye nk'aho atari umuntu nk'abandi bagomba kumenya uburenganzira bw'abafite ubumuga bwaba ari ubukubiye mu masezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono n'u rwanda yitwa united nations convention on rights of people persons with disabilities donc uburenganzira bw'abafite ubumuga ndetse u rwanda rukaba rwarashyizeho umukono kandi no muri politiki z'u rwanda baragiye babishyiramo kumva yuko agomba kubyubahiriza yumva twabigisha bakwigishwa bakagira amakuru nicyo cyabahindura naho kubahana simanya ko aricyo byahindura cya nyuma cyo yaravuze yabaje ati se abo bantu barakira icya mbere hari n'abavuga ko atari uburwayi ari imyitwarire imyitwarire kuko utabipima n'amaraso ngo ubibone nka za dawuni silivoro n'ibindi ari imyitwarire bijyana n'uburezi kumurira yego igisubizo ni yego arakura akaba yaba umuntu w'ingirakamaro batanga n'ingero z'abantu bagiye bagira akamaro ba einstein n'abandi bahanga bakomeye ko bari bafite autisme kandi bagiye bakora ibintu by'ibitangaza byo n'abandi batakoze rero simvuga ngo arakira ariko abaho ashobora kubaho akagira ingirakamaro cyangwa se akanarenza cyangwa se ariko kenshi binajyana rero twumve yuko n'ubufasha bwabonetse nanone ibihugu byatembera aho bafite ababafasha cyane bashobora guhinduka vuba kuruta mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho tutabona ababafasha ku buryo niba banafite n'impano zitaba bitoroshye kugira ngo kuko bariya abana bagira n'impano hari ibyiza bagira kuba bahora bareba akantu kamwe bapfukamije ku kantu kamwe iyo agiye ku kintu kimwe akagikora uwo murimo awukora ngo neza cyane ubwo rero urumva yuko ariko biba bikeneye ubufasha n'ibikoresho n'ubumenyi urakoze cyane pasiteri kabanda
neza cyane ndumva nta kwirirwa mbisubiramo ariko koko iyo aba bana baherewe hasi mu by'ukuri ntibahishwe mu mazu kwa kundi usanga hari usanga yaragize imyaka agakura cyane atarigeze ajya hanze nk'uko baba bakingiranye yashoboye kubona ababyeyi bamufasha guhera hasi ni ukuri bavamo abana b'ingiramumaro cyane yego murakoze cyane hanyuma kerema yaravuze no ku kibazo kijyanye n'abantu bita kuri abo bana ko batangiye kujya bigishwa mu rwanda ndetse ubu ngubu bakababoneka nkawe ukorana bya hafi nabo ubona abahari bahagije cyangwa se hari ibindi bigikenewe gukorwa kugira ngo kuko na ba bantu mwavugaga bo hasi babandi batishoboye nabo rimwe bazagira ayo mahirwe y'uko abo bana babo bajya babona abantu babakurikiranira hafi kandi babigize umwuga
yego murakoze nk'uko yari abivuze rwose ubu turi mu ntambwe intambwe ni nziza cyane igihugu cyacu kirimo kirabikora neza cyane ntabwo biba birihuta kandi turizera ko biraza kugira umusaruro mwiza cyane kuko hari abatangiye hari abarimo baraboneka bafasha abano bana ariko sitiri haracyari urugendo haracyari urugendo nko mu nguni zimwe na zimwe haracyari urugendo usanga hari ababonetse bamwe ariko hari izindi nguni nk'abafasha abana kuvuga aho haracyarimo hari indimi zimwe na zimwe zitarabona bikigoranye kubona abantu bafasha abano bana nk'abo ba speech therapist bafasha abana mu mivugire n'ibindi bimwe na bimwe ariko turi mu ntambwe nziza cyane kandi birimo biraza byihuta tubifitiye ibyiringiro yesi hanyuma pasiteri hari undi muntu utwandikiye anatubaza ese otizme yaba ifite ubwoko butandukanye ah, yigaragaza gute mu ba- mu- mu- mu bantu bafite ubwo bumuga
yes yego eh, ifite mm, ifi- igaragara mu bana mu buryo butandukanye kandi eh, usanga umubyeyi umwe amufite eh, hari amasinye runaka abona undi ugasanga hari sayinizi runaka abona ziganje kuruta izindi undi nanone ugasanga hari eh, eh, uruhande runaka mbega bara- bafite ah, iri muri zite stage zitandukanye nk'uko yari abibajije kandi ah, nk'uko nari mbivuze hari uwo usanga afite ibintu runaka byiganje cyane kurusha undi n'undi ugasanga hari ibyiganje runaka iyo rero baje mu mashuri baba bafite ah, bano baba- abatherapist babafasha bagahita bamenya ah, uko bagenda bafasha umwana yego nagize n'urugendo shuri ngenda ahantu hatandukanye eh, nka za nayirobi eh, bafite basa n'abari avanse ba- ba- ba- bateye imbere mu kuntu naho nsanga ni kimwe ni kimwe eh, ahari icyo baba barusha eh, abandi ni uko bamaze igihe kinini cyane baramaze bafite ubumenyi harabaye awareness Uh, ugasanga bafite n'abantu batandukanye b'abana bafashwa mu buryo buteye imbere kimwe no muri ibyo bihugu nk'uko wari uvuze muri eh, bitakiri inyuma y'amajyambere wa mugani Mm.
yego urakoze cyane pasiteri julienne kabirigi kabanda ah, na clement kirenga mugume kuri telefoni mu kanya gato cyane turagaruka dukomeza twakira ibindi bibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika nyuma y'aka karuhuko
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi turimo tuganira ku ndwara ya autisme ah, ndetse n'uburyo ababyeyi n'imiryango yita kuri abo bana babyifatamo dufite muri studio pasiteri julienne kabirigi kabanda watangije ishuri high hopes ryita ku bana bafite ubumuga ndetse na bwana clement kirenga uyu akaba ari umubyeyi ufite umwana wavukanye autisme ndetse akaba no mu ishyirahamwe ry'ababyeyi bafite abana bavukanye ubwo bumuga kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika frederic wiriwe neza
ijwi rya amerika mwiriwe neza uri hehe
Eh, nitwa frederic nawe rifunege mu murenge wa burega mu karere ka rulindo ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye nashakaga ndi- nda- ndabaza abatumire mufite Hmm.
Eh, indwara ya autism akenshi usho- usanga ari ikintu kibanda mu gace kamwe na kamwe Hmm.
Eh, cyane nk'ubu wenda nkacu mu karere ka rulindo Hmm.
uba usanga imibare atari myinshi cyane ariko ikintu nagira ngo mubaze by'umwihariko Hmm.
n'iyo basanze nk'ahantu yiganje nta bufasha bwihariye baba babaha kugira ngo bitabweho bihagije
urakoze guma ku murongo ah, bagerageje bagusubize niba ufite ikindi kibazo uze kubabaza clement kirenga icyo kibazo kijyanye n'uko ngo iyo ndwara ishobora kwibanda mu gace runaka ah, ibyo byaba ari byo
Eh, arakoze Frederic Eh, o- o- kimwe mu bibazo byo tutavuze harimo kuba tudafite n'amakuru Eh, nibaza yuko mu ihuriro ryacu cya mbere no kugira ngo tumenye ko twabafasha ntabwo tuzi aho abana baherereye ni bangahe muri buri karere bafite ibibazo bimeze gute icya mbere rero nta makuru dufite icya kabiri eh, mu bintu bavuga bitera autisme nta ni ibintu bitandukanye kuko nta bushakashatsi buragaragaza ikitera hari abavuga yuko ari ari environnement cyangwa se aho umwana yavukiye cyangwa aho yatwitiwe cyangwa se hari abavuga ibintu bitandukanye rero nta nta bushakashatsi bwari bwagaragaza yuko biterwa n'ikintu runaka wenda ngo tuvuge nko mu karere ka runaka hari icyo kibazo gishobora kuba kitera gusa icyo nakeka niba tuvuge nko mu karere runaka baba biganjemo bishobora kuba byaterwa n'impamvu zitandukanye wenda ku bumenyi kuba uburyo bakwirinda icyabitera cyangwa se byarabaye tumatikuma bigasanga wenda bagize amakuru ku buryo baba batabizi cyangwa babizi bisanga umudamu yaratwite mu buryo bwiza akagira uko akurikirwa n'abaganga ni ukuvuga ngo ntabwo nta bushakashatsi bwose bugaragaza uko twabafasha rero ntabwo navuga ngo hari ubushobozi bwo kuba twabafasha icya mbere wenda uko bafashwa abo bantu icya mbere ni ukubabwira ko batiheba icya kabiri tukaba twabaha amakuru bakamenya na otizime icyo ari cyo nibura ntibabyitire ibindi bintu nicyo kintu cya mbere umuntu kandi no kubakomeza kubabwira ngo iyo babyaye umwana ufite otizime nta kundi wabigenza ngo afite uburenganzira runaka no kubwira abantu bakabakomeretsa bumva amakuru y'icyo cya mbere no kubakomeza
pasiteri julienne hari icyo wongeraho
icyo nakongeraho sinzi niba numvise neza niba baza ngo yibanda mu gace runaka yego nta bushakashatsi burakorwa bwimbitse ariko sintekereza ko byibanda ku gace runaka kuko kugeza ubu banavuga ko bataramenya egizagitoma otizime bayisobanura mu buryo butandukanye niyo mpamvu kugeza ubu bavuga ngo ni ni developumenti disoda mu kinyarwanda no mu kirundi ni ni
ni ikibazo cyo kudakura neza mu bwonko no mu miterere y'umuntu yego bakanavuga ko bavuga ibintu bitandukanye byataka neva sisitemu sintekereza ko byaterwa n'agace runaka nk'uko yaravuze za rulindo cyangwa hehe ntekereza ko ari ikintu kimwe cyangwa ikindi muri fati mumi uko nyine yarabivuze mugenzi wanjye mu gusanwa k'umwana cyangwa iki cyangwa arono ntabwo ntabwo turamenya ko sintekereza ko biterwa n'agace ahubwo byaterwa n'umuntu niko ntekereza urakoze cyane frederic hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura
oya ndanyuzwe cyane icyo ngicyo murakoze kandi ibisobanuro mpaye birasobanutse murakoze cyane urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bwana Clement kirenga wari uvuze ku bijyanye n'ikibazo cy'amakuru ku bijyanye n'iyo ndwara ndetse n'uko byifashe mu gihugu uvuga ko nta bushakashatsi bwimbitse bwari bwakorwa kugira ngo mube mwamenya neza aho iyo ndwara ishobora kuba yibanze cyane abayirwaye bangana gute ariko mugenekereje icyo kibazo mu rwanda muri rusange cyifashe gute
ikibazo ukuntu cyifashe nibaza yuko cyane cyane nko mu mibare niba ari uko wenda mu mijyi abantu bafite amakuru basoma bakanabwirana mu mijyi bamaze kugaragara cyane mu mujyi wa kigali nk'uko pasi julienne yavuze kuba yashinze ikigo akabona abamugana hari ibigo bigera nko kuri bingahe rero mu mujyi bamaze kugaragara ikibazo kitarasobanuka neza ni abo mu byaro tutamenya aho bari aho twagiye tugera mu turere duke duke bakubwira bati babyita amazina atandukanye rero ntumenye ngo ese ni otisi cyangwa ni ibindi ariko ugasanga yamuvuga imiterere cyangwa imikorere ye ukumva ishobora kuba ari otizime ariko akabyita ibindi amadayimoni baramuroze n'ibyo mu babyeyi n'ibyo mu muryango bakabapfukirana rero ubwo urumva amakuru cyane cyane ari mu mujyi ugereranyije no mu cyaro icyo kibazo ni uko giteye kuba ngubu tuvuge nko mu ishyirahamwe ryacu cyangwa se ihuriro barenga ijana cyangwa magana abiri kandi hari ababyeyi bafite na babiri ubwo urumva niba tuvuga umubare magana kandi iyo ni umubare muto ntabwo navuga ngo iyo iyo sampo sayizi ni nto cyane ku buryo dukeka yuko rwose bahari ari benshi ariko babitiranya ibibazo babyitiranya cyangwa se bakaba batagera n'ahagaragara na gato ubwo rero urumva ikibazo ntabwo cyamenyekana rwose cyane cyane ku mibare n'aho bari n'ibibazo bafite ubuzima babayeho
pasiteri julienne mwigeze kuvuga ko nta kizamini cy'ubuvuzi cyo cyo gusuzuma otizme nk'umubyeyi ushobora kuba afite umwana akabona wenda ashobora kuba afite ingeso zidasanzwe waba wifuza ko umwana we yakurikiranwa ndetse akaba yifuza kumenya amakuru yiyongereye ku byo abona abigenza ate kuri ubu ngubu
urakoze nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuze turacyafitemo urugendo kubera ababyeyi abenshi arabibona ko umwana afite imico cyangwa imyitwarire itandukanyemo ariko ahari binabivuga neza nk'umuntu uhura na byo kenshi ugasanga iyo atabyise dayimoni cyangwa abyita imyuka mibi cyangwa abyite ibituruka muri jinzi z'iwabo mama iwabo mugabo bamwe batangira kwitana aba mwana reba mu muryango wanyu twebwe ntitubyara aba bana ibintu nk'ibyo usanga habamo noneho kutabyemera kompletoma kuko hari nk'abo nzi bamaze no kubimenya ko ari otizme ariko bakavuga ngo ntabwo ndi butere intambwe bimenyekane hanze ahubwo ndamugumana kugeza igihe imana izamukiza icyo nanone kiracyarimo akantu kuko urumva hari nk'usanga afite sizon hari abasanga afite bizon aracyategereje ni byiza nk'umushumba n'umupasitori ndabyumva kwizera niko ariko urumva aba arimo ararimita umwana arimo arabuza sinzi ko mu byo mvuga aba arimo arabuza umwana mahirwe kuko wamusengera cyangwa ukizera ko azakira ariko ukanamushyira mu ishuri cyangwa ugatera iyo ntambwe ndumva aho ngaho sinzi nta mugenzi wanjye ari icyo yanyunganira kerema
njye numva ni ibintu bigoye kubyumva cyane cyane ku muntu utazi bariya bana ariko biranashoboka ni ukuvuga ngo otizme nk'uko mwahoze mubivuga ni otizme ni sipegitaramu donko baba bafite ibibazo bitandukanye rero ababyeyi baba ababyeyi abandi babitaho baba bagomba gusobanukirwa ibibazo bitandukanye ari ukutavuga ubigenza ute ari imyitwarire yindi umufasha ute numva rero nkatwe ababyeyi biragoye kugira ngo unamwiteho cyane cyane ababyeyi bamwe baba bakora abandi baba bafite bagomba gushakana n'imibereho rero nko ku mibereho y'umunyarwanda wibereye mu cyaro numva biracyagoye cyane cyane pe hanyuma se nk'umubyeyi uri aho ngaho mu cyaro ariko wumvaga ko umwana we wenda yatewe n'amadayimoni cyangwa se ari imyaku yindi akaba akaba afite umwana ufite icyo kibazo kijyanye no kudakurikira ikibazo kijyanye n'amajwi kutavuga mumugiriye inama akora iki
yewe inama nabagira icya mbere ni ukumva yuko ari otizme atari ibindi bintu wenda niba afite ubushobozi kuba yabugeza nko ku kigo bamusuzuma kandi gusuzuma nk'uko ngira ngo babivuze ntabwo ari ntabwo bazamupima amaraso ngo bayisangemo ni ukumureba no kumugenzura imyitwarire kandi ibyo kenshi bikorerwa kuri ayo masantere sinzi niba kwa pasivire niba bikora ariko abarimu cyangwa abarezi b'abo bana bamaze kubamenyera aramureba agamukorera akamugenzura akareba imivugire cyangwa ko atavuga akareba imyitwarire uko atuza uko adatuza uko uko yitwara akaba yamubwira ati noneho ni otisme cyangwa akamubwira ati ntabwo ari otisme wenda ni ikindi kibazo rero hari biragoye kugira ngo mbe namurangira ahantu ariko nzi ko pe mba numva twamugira inama akavuga ngo yegere nibura muri ibyo bigo bikeya bihari bashobora kuba bamufasha nibura kumubwira ngo iyo ni otizime cyangwa si yo iyo amaze kumenya ngo rero niyo hakurikiraho ubundi bushobozi bukenewe bwo kuba yamujyana mu kigo kimufasha ariko biterwa n'ubushobozi umuntu afite kuko barishyura baba bakeneye nyine kumwitaho birahenze baba bakeneye abo bantu nyine bamwitaho bataraba benshi nk'uko pasiteri jiyene yabivuze nk'uko uzi ko mu rwanda nka wita sipici terapisiti tuba tumuvuga ari umwe tumuzi twese akaba ari umwe ariko nubwo amashuri asohora ntabwo arasohora abahagije rero baracyari bake ariko ari umuntu ushoboye kuba yamuvanira urindo kumuvana mu karere ka rumwe akamuzana aho icyo kigo kiri indanga kubivuga amazina kuko ntibamenye akaba bamufasha niba kumenya icyo kintu icya kabiri kutamwita amazina ikigoryi ikiragi ikindi kumva yuko kubyakira nk'umubyeyi abamukomereka ntibazabura ariko akavuga ati akaba fiyeri kuko ngewe jazo wanjye ndamusohokana nkumva nta kintu bivuze ariko uwamukomeretsa cyangwa uwagerageza kumukomeretsa nka habamo no kwigishwa nk'ugatuya utuwe ni umutisite witware gutya kuko n'abaje kuduha serivisi niba ari muri resitora aravuga ati uyu mwana ariko arasuzumwa ntoya afite otizime otizime ni iki atangira kwigisha ubwo rero urumva ni ukwigisha ni ugutanga amakuru ku bantu bose ababyeyi icyo ni cyo cya mbere bagomba kudaheranwa n'agahinda cyangwa se ngo bumve ati naragwiriwe n'ishyano reka murekere mu nzu ya nibabasohore ntibumve ko bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bana bagerageza kubitaho ku buryo ku buryo burushijeho nta kundi twabigenza ikindi kandi kubasaba yuko abafite ababyeyi bombi bagerageza kubyumvikanaho bitazana amakimbirane bakagira umurongo umwe kugira ngo bamufashe kuko iyo umwe yumva ari amadayimoni y'otizme no guhuriza hamwe imbaraga birabura urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika ngoboka jean claude wiriwe neza uri hehe
muravugana na ngoboka jean claude nimereye mu murenge wa gashanda ni mu karere ka ngoma mu basiba bw'u rwanda ni mu kagari ka cyangwa mu dorema ya mbere nkaba ndi umukozi w'ijwi amerika mu kiganiro muri isanga baje kubashimira ko abatumire mwadutumiriye ni iby'agaciro gakomeye cyane nkatwe nk'abakunzi b'ijwi amerika duherereye hano mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu magambo make cyane ikibazo cyawe jean claude
ikibazo cya mbere cya mbere mbanza kubaza nk'uko bavuze iyo ndwara ya mutizine ni indwara akenshi na kenshi nk'uko turi hano hasi mu byaro usanga iyo ndwara hari abantu bayifite ariko kuba ubumenyi bwabo no kuyimenya n'ibigo bishobora kubegera kugira ngo iyo ndwara bayisuzume bikiri kure urugero kuri santere de sante ya gashanda iherereye mu karere ka ngoma ushobora kujyanayo uwo murwayi ayifite ariko wahagera ugasanga nta bikoresho bafite bishobora kuyipima ngo biyibone ariko wareba ibimenyetso byayo bavuze haruguru n'uburyo umurwayi aba yifite ugasanga twe nkatwe waje kwibona ariko ujyanye mu banyana ku kigo nderabuzima bakubwira ko iyo ndwara ntayo afite ugasanga bigiye gutera ubukene cyangwa se bitera umuhangayiko mu rugo rw'uwo muntu yifite none ikintu ndi gusaba ni iki gikurikira ndasaba yuko muri aka karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu ntara y'iburasirazuba hashobora kuboneka nk'abaganga bashyira muri ibyo bigo cyangwa bakahashyira ikigo kuko wabivuze haruguru yabivuze ushobora kugeza serivisi iyo ndwara kuko ugereranyije n'ijanisha uzasanga muri iyi ntara y'iburasirazuba muri aka karere ka ngoma ibyo bigo ntaho biri
urakoze cyane urakoze jean claude aho ngaho mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'u rwanda clement kirenga ngoboka arasa nk'uvuga ko hakwiye gukwirakwiza mu gihugu cyose abahanga cyangwa se inzobere ah, ndetse no mu bigo by'ubuvuzi bakaba barimo kugira ngo umubyeyi ujyanye umwana we adasubizwa inyuma bamubwira ko umwana we adafite ikibazo kandi wenda ah, abo babikoze batabifitiye ubushobozi bwo kuba basuzuma neza cyangwa se bamenye ni- koko ni uwo mwana afite icyo kibazo icyo kibazo hari abandi agisangiye nabo
murakoze cyane um, uwo muntu uri mu gashanda gashanda ndahazi mu karere ka ngoma um, ni ni tumwe mu turere nyine twu- navuga ngo dukeneye ubufasha cyane Eh, ariko eh, yewe icyo navuga ntabwo wenda hakeneye ikigo runaka niko mbyumva ariko eh, imyumvire yanjye numva ntabwo hakenewe ikigo runaka kibitaho mu buryo bw'ubuvuzi cya mbere nta nubwo tuvuga yuko atari n'uburwayi eh, kuko uburwayi ubundi barabupima mu maraso cyangwa bakabubona eh, ariyo myitwarire nkumva eh, tugira imana kuba dufite leta ah, navuga ngo ihita isamira isama vuba ibibazo by'abaturage tugeze ku kuvugana na na minisiteri ishi- eh, y'ubuvuzi tuvugana na mineduke ishinzwe uburezi na- n'izindi minisiteri zo bireba ukabona barashaka kugira icyo bakora kimwe tumaze kubagaragariza ibibazo nk'ibyo ngibyo mugenzi wacu ahura nabyo mu karere ka gashanga hari icyo bari bavuze ngira ngo cyaba ari igitekerezo ntabwo mpagarariye leta ariko iki gitekerezo nanjye numva twazareba uko tugomba kubi- gukora ubuvugizi baravuze bati eh, ba bajyanama b'ubuzima bari ku bigo nderabuzima byaba ari mu cyaro cyangwa ari mu mujyi eh, bahugurwa ku buryo b'abana baza kwa muganga baje kwivuza ibintu runaka cyangwa se eh, abo ba- bajyanama b'ubuzima bakaba uko bakorana n'abandi bari mu mudu- mu midugudu n'utugari ku buryo bamenya abo bana aho bari bakaba abo bajyanama b'ubuzima bafite ubumenyi bwo kuba ba- bayisuzuma ni ukuvuga ngo bayigiye bakamenya bati iyi ni otizme ubufasha bugahera aho ngaho U- urakoze numva rero abo ngabo abakozi bashobora kuboneka hafi mu bigo nderabuzima bakagira ubumenyi kuri otizme numva aricyo eh, wenda byafasha mugenzi wanjye uri gashanda kuko ni kure ariko mu turere hose nibaza yuko hari ah, ibigo nderabuzima kandi bifite ah, abo bakozi nk'abo urakoze cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma jimmy wiriwe neza uranyumva jimmy jimmy uranyumva Ah, jimmy ndibaza ko ah, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni Ah, pasiteri julienne kabirigi kabanda ah, kuri icyo kibazo cya ngoboka uri mu burasirazuba bw'u rwanda yibazaga niba ah, ibigo cyane cyane byita ah, ku bana bafite otizime byakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu ahongira ngo yasabaga leta ariko nk'amwe mwikorera ku giti cyanyu mwatangije n'ibyo bigo byita ku bana ese eh, mubona ari ibintu byoroshye kugira ngo nk'ibyo bigo byanyu wenda bibe byagera no mu tundi duce tw'igihugu cyangwa se bisaba ubushobozi bwinshi cyane ariko mbere y'uko usubiza reka jimmy bambwiye ko agarutse jimmy wiriwe
Ndiho neza radiyo y'ijwi rya amerika ego uri hehe
bo njye ndakurikiranye ndi hano i masisi ahitwa kibarizo ego ikibazo cyawe i masisi bo njye ku byerekeranye n'iyo ndwara eh, nta kibazo mpafite cyangwa se igitekerezo Hmm.
ahubwo eh, nashakaga kubamenyesha ko hano i masisi dukunda ibiganiro byanyu cyane ariko akenshi uba usanga kubikurikirana live kuri facebook bijya bitugora ndetse hari izindi platform cyangwa se undi murongo wa fm dushobora kujya tubafatiraho ahangaha mu gace ka kibarizo mu karere ka masisi muri kongo kinshasa U- urakoze cyane ah, icyo kibazo cyawe turagikurikirana hari amaradiyo twatangiye gukorana nayo mu burasirazuba bwa kongo ubwo mugenzi wanjye arafata telefoni zawe hanyuma tuze kugusubiza urakoze cyane kandi udusurize abatuye i masisi
nawe kabisa mwaba mudufashije turabakunda cyane ibiganiro byanyu mukomerezaho kabisa nyagasana azabahemba urakoze cyane pasiteri julienne kuri icyo kibazo narimbajije mbere y'uko twakira jimmy
yego urakoze cyane ah, nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze ah, kuba bino bigo byaboneka hirya no hino mu gihugu ah, biracyari urugendo biracyari urugendo ariko kuba dufite ah, leta nziza ah, imaze kubisamira hejuru irimo iriga ku ngamba zafatwa kugira ngo ah, abari hirya no hino bagerweho ah, bagerweho nabo abo bana bari hirya no hino mu gihugu ntekereza ko nubwo bikiri urugendo mugenzi wanjye yari akomeje kuvuga ngo nk'abajyanama b'ubuzima bakaba batozwa ah, hakagira abantu baba ku masantere de sante bashobora kumenya ah, nk'umwana bakabona byibuze iby'ibanze nk'amasinya ya mbere ah, bashobora kureberaho ntekereza ko kuvuga ngo ibigo byatangira hirya no hino byo ni urugendo ni urugendo rurerure ko na hano mu mujyi ah, wa kigali ni ibigo bike cyane ni ibigo bike cyane ah, nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga ni ibigo bike cyane kandi nabwo ntabwo bifite abana benshi abo bafite abana benshi kuko ababyeyi bamaze gutinyuka gusohoka bakaba ba- babishyira hanze cyangwa ba- baganisha abana babo muri ibi bigo nabo ni bakeya urumva ko no mu mujyi biracyari urugendo ubwo no mu cyaro no mu byaro biraza gukunda kuko leta yacu ndumva ah, hari ukuntu bizagenda hanyuma hanyuma mu gusoza ah, Clement kirenga ubutumwa ku babyeyi bagenzi bawe ah, bafite abana bafite ubumuga bwa autisme mu magambo make Eh, mu- mura- murakoze cyane ubutumwa ku babyeyi cya mbere nibakomere eh, nibakomere nibihangane eh, ariko ntibumve bwa mbere na mbere y'uko eh, mu gihe mbere yo gusaba abaturanyi umuryango hirya no hino sosiyete yuko batabakomeretsa nabo nibabanze bu- baki- biyakire Mm.
hanyuma bashakishe amakuru ikindi bumve yuko uwo mwana ashobora no kuzavamo umuntu ukomeye w'ingirakamaro kuruta ibyo bakekaga yumve yuko ah, atari ikigoryi atari amazina ye babita Mm.
turabakomeje kandi wenda avuga nti bajye badushaka tuganire duterane ingufu eh, bumve yuko waramubyaye n'iwawe kandi afite uburenganzira ah, ndetse ahabwa n'amategeko yaba ari amategeko na politiki yo mu rwanda ariko Mm.
n'amasezerano mpuzamahanga yo kudahutwazwa ariko no kurerwa neza nk'abandi umuryango wanyu witwa gute
Eh, umuryango wi- wacu witwa rwanda initiative of parents uh, on autism rpia Mm.
Eh, ntabwo turagira icyicaro aho dukorera ariko Mm.
ah, te- telefoni yanjye niyo bayishakisha nta kibazo Mm.
nibura ariko nta bundi bufasha ntababwira ni no kuganira no kubaha amakuru no kugira ngo duterane ingufu twumve yuko tutahezwa inyuma na- n'agahinda cyangwa na signa urakoze cyane pasiteri kabanda mu masegonda make cyane nawe ubutumwa
Ah, ubutumwa naho ababyeyi ni uko ah, bakomera kandi bakabyakira mu mitima yabo ko n'abana nk'abandi n'abana bakeneye ibyo n'abandi bafite bakeneye n'abana ba- bazima bafite amarangamutima ba- bakomereka bakeneye urukundo rw'ababyeyi bakeneye bakeneye n'ubwo badashobora kwiyegipima mu magambo ariko n'umwana n'umwana kandi waramubyaye ah, kuba waramubyaye akeneye ibyo wamuha byose nk'ibyo uha undi aho ni ku babyeyi batarumva ko bafata ayo ma- ba- bashyira abo bana muri ayo mashuri ahenze kuko nkanjye hari abatinyuka bakakwibwirira ngo ndashyira umwana mu mashuri ahenze gutyo ngo azaze n'iki cyangwa azabe iki aho rero ndababwira ngo be kwemera kuba bita gusharira gusoza.
kubera Mm.
ibyo bahuye nabyo kugira uwo mwana ntabwo ari igisebo kugira uwo mwana ntabwo ari umwaku kugira uwo mwana byarabaye kandi uramufite kandi Ura- ugomba kugira ishema ry'uko urakoze ura- umufite urakoze cyane pasiteri julienne kabirigi kabanda akaba n'umuyobozi w'itorero grace room ministries ndagushimiye kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika
mwakoze cyane nshimire kandi na bwana kirema kirenga nawe wakoze cyane ku bw'akanya waduhaye
urakoze edi wema na n'ijwi ry'amerika n'ubuvugizi mukoze ndibaza ko mugera henshi imana wari umugisha pe nawe mwakoze urakoze cyane nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Dieudonne cyubahiro na nadia taha bamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe